Addi bilisummaa Oromoo rakkoo mootummaaf riphqee loltoota gidduu jiru furuuf marii taasisamutti yoo affeerame hirmaachuuf qophiidha jedhu miseensi Shanee Gumii Abaa'oo obbo Mikaa'el Boran. Gama biraatiin paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo Kafaa'oon rakkoon mudataa jiru furmaata siyaasaa barbaadaa jira. Kan dhimma hidhaa Oromiyaa bakkawwan adda addaatti geggeessamuu laalchisee yaada isaanii kennan Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaan saayinsii siyaasaa Badhaasoo Kinnisoo immoo tarkaanfiin mootummaadhaan fudhatamaa jiru humnoota mootummaa morman dhabamsiisuutti kafuuleffate jedhu. Hayyuun kan biraan Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa gaazexeessummaaf koominikeeshinii ta'an Piroofeesarri Gargaaraan Dahannoo Indaaluu ka'umsi gaaga'ama mudataa jiru odeeffannoo sirrii ta'e argachuu dhabuurraa ka maddee jedhu. Ogeessi seeraa namoota siyaasaa yakkaan himatamaniif abukaatoo ta'uudhaan dhaabbatan Dooktar Tokkummaa Dhaabaas deemsa kenninsa haqaa irratti rakkoowwan mudatan jedhanii fi waan furmaata ta'a jedhan ibsanii jiru. Naakor Malkaa gabaasaa Sakaleessaarra kan itti fufe kutaa lammataa qabatee jira.
Miseensota maatii obbo Baqqalaa Abdataa keessaa tokko obbo Baqqalaan humnoota naga eegumsaa mootummaa magaalaa Ambootiin erga qabamanii baatiin sadi darbeeraa jedhan miseensa abaa'oo ta'uu malee nama balleessaa qabus miti nama hojii dhuunfaatiin miseensota maatii saddeet bulchanii jedhu mana murtiitti dhiyaatanii abbaan alangaa ragaa waan hin arganneef himachuu hin danda'u jedhullee beellamaan akka mana murtiitti deddeebi'aa turan kan dubbatan baatii tokkoof walakkaas ammoo waan ta'e jedhan akkasitti ibsu sababaa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin dubbadhu namni.
Amma gaafa baatii salgaffaa guyyaa shanii galgalas irbaata dhagee irratti hin jira. Borganama mana murtiitti nufa miti jedhe kanaan maatiin gargar ba'ee gaafa guyyaa ja'a ganama ciree qabatanii otoo beellamni mana murtiin gahi maatiin gaafa dhagu namni akkana jedhamu iyyuu as keessa hin jiru halkan dhabameera jedhanii akkamitti dhabame eenyu fuudhe qaama kan fuudhenna qaamni to'achiise fudhateera jedhanii qaamni to'achiise kun immoo eenyu inni kan jedhu gaaffii gaafannaan qaama olaanaa barbaada qaama olaanaa fudhate jedhanii sana booddee haga guyyaa irratti lubbuun hin jira lubbuun hin jiru hin du'e wanni beekamu hin jiruuf hin jiraansaa erga dhabame naannoo ji'aa fi torban sadiitiif deema gaafatameera rakkoon nama kanaa maalidha yoo seeratti dhiyaate maaliif seeratti inni dhiyaatu ukkaamamee jechisaan irraan fuudhaman kana bira immoo rakkoon koronaa jira namichi kun nama maatii nama kanaa hoogganudha jireenya mataa isaa nama geggeeffatudha mirgi wabii isaa maaliif hin eegamne yookiin immoo isuma jettan iyyuu immoo yeroo jedhame keessa sa'aatii afurtamii saddeetittis immoo mana murtiitti maaliif hin dhiyaanne jenna mana murtiitti dhiyeessuu kan nu hin dandeenyeef ofii keenyaan to'anne qaama olaanaatu adaraan nu bira kaawwatee dhaabbateefi jira abbaan adeemsa qorannoo yakkaa poolisii magaalaa amboo itti aanaan inspektara asaffaa dirribaa Baqqalaa Abdataa ilaalchisee ofii keenya waan hin qoranneef nu birallee waan hin jirreef waan beeknu hin qabnu jedhan rakkoowwan namootni yakkoota garaagaraan shakkamanii keessumaa dhimma yeroo jedhamuun qabamanii hidhaman eessatti akka hidhamanii fi haqa argamsiisuuf haala adeemsa seeraa isaanii hordofuu ilaalchisee danqaan itti uumamaa jiraachuusaa abukaattoo namoota siyaasan yakkaan shakkamanii himataman keessaa Dooktar Tokkummaa Dhaabaa akkasitti dubbatu.
kana seerri shoror keessaa sun fooyyee jira inni duraa sun eega fooyyee asitti dur namni shoror keessaa maalaan himatame mirgoomni eegamuufi ture amma garuu akkuma yakka sakaanitti akka ilaalamu ta'ee inni guyyaa digdamii saddeet saddeet irratti gaafatamus beellamni yeroo guyyaa digdamii saddeet sunis akkuma adeemsa seera yakkaa sanaanii guyyaa kudha afur afur akka ta'utti waan ta'eef gaariidha jennee amannee turre garuu akkuma dhufeen immoo bakka dhuma sanaa egaa rakkoon tokko biyya kana keessa akka jiru maali nama gadhiisuu hin barbaanne ol fuudhanii yakka akkasii yakka guddaatu hojjetame jedhamee ittiin himatama booda kana immoo maaltu dhufee fakkeenyaaf amma siyoonsii jalqabee ani abdii raggaasaa abukaatoodha namoonni wayii abdii raggaasaa gaafachuu dhufan suura kaastanii jedha. jedhanii namaan suura kaase nama lama garuu isaan nama tokko suura kaase jedhanii himatanii suura kaastanii yeroo isa dubbistan jedhanii namoota isa gaafachuu wal faana dhufan sana walumatti qabanii hidhan buraayyuutti jechuu kooti. Manuma furtiillee fidanii ka'anii bakka dhiisanii sokku. Gidiraanee qatta'ee booda abbaan alangaa qoratee jarreen kun himatamuu qabanii waan isaan himachiisu tokko iyyuu hin jiru mucaan konkolaachisaa tokko qofaatu siviilinis qabeenya balleessuuf itti gaafatamu yakkaanis yoo gaafatamuu barbaadan itti adeemu godhee mirgoo biyyee fi warra kaan haal duree tokko malee akka gadhiisaman jedhee abbaan alangaa yaada kenna poolisii oromiyaa aanaa sadaffaa gaafatan immoo ofitti dhumutuuti jedhu inni mana godhatu abukaaf sanaa booda ammas deebinee mana murtii dhaqnee manni murtii maaliif hin gadhiiftanii gadhiisaa jedhee manni murtii gadhiisa. gadhiisee abbaan alangaa gadhiisee yakki biraa hin jiru ol kadhannee gadi kadhannee mirgoomiinsi ni ba'u jedhama ol kadhannaa abukaatoo ofitti dhumbutan sababa koronaa siin jedhu qaamni isaa bilisanuuf haa ta'u namichi kun yakkatti himatameerraa yakki hin hojjenne jedhameeraa yakki biraa hin jiru jennee abukaatoon jaarsi wayii isaan dhaqanii innaan fuudhanii galaanatti dabarsa waan tapha ijoollee faa fakkaata nama naasisa ammoo achi as deebisanii asii haa gadhiisamu jedhanii akka hin taanetti ijoollee nama gadhiisanii ijoollee warra kaan immoo fuudhanii ani sababa isaan Boorana keessaniif deemu Boorana keessanii.
Akka heeraatti akka seera biyyattiitti maaltu godhamuu qaba ture silaa?
Namni seera jibbeedha maaliif akka inni seera hubachuu dadhabu hin beeku ati. Akkamitti yeroota kanaaf abukaatoon dhaabata faanni hangasiin jedhamutti gaama. Eenyuufiyyuu abukaatoon ni dhaabata. Kanammoo kan jedhu seera isaa mootummaan ittiin biyya bulchuudha.
Silaa waan ta'u mala jedhanis akkasitti ibsu Dooktar Tokkummaan.
Muummee ministeera mataan isaa itti keessaa ture kana goone ture jechaa turan. Amma immoo waan addaatu dhufu nama dhoksu asii fuudhanii sululka galaan geessu riilii kun baay'ee nama yaaddeessaa nama sodaachisaa mootummaan tukunu akkamitti hojjechaa jira dhuguma qaamni olaanu kana beekeetu moo ani warruma asiitti akkas godhata jedhu wanta sitti galle waan nama guddaa geessu wayii qabaa jechuudha. Abukaatoon nama badii qabuuf homaa godhuu hin danda'u. Garuu abukaatoon bira dhaabachuun isaa mootummaafu poolisiifu abbaa alangaafu nama siyaasaafu ulfina malee salphina miti. Yakki guddaan oguu oomu mootummaan qarshii mataa isaatiin kaffalee akka dhaabu ni jira. Abukaatoon amanuu qaba yoo ta'e amanuun namicha illee isa fayyada yoo ta'e amanii mootummaa dhiifama gaafadhu jedhee nama gorsa abukaatoon. Mootummaaf illee hojii salphisa. Yoo immoo namichi badii hin qabu ta'e immoo haalee ragaa dhiyeessee ni baasa jechuudha. Mootummaan nama yakka hin qabne hidhee faayidaa inni argatu naan galu.
Komii dhiyaate irratti Komishinii Poolisii Oromiyaa fi Biiroo Haqaa Oromiyaa irraa mirkaneeffachuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne sababa hidhaa fi ajjechaa ta'uun kan himatamu wal dhabdee riphee mootummaan abaawoo shanii jedhee waamuu fi isaan waraana bilisummaa Oromoofiin jedhanii fi humnoota mootummaa jidduutti geggeessamu ta'uu himamaa ture. Haalli itti rakkoon kun furamu ni jira jennee miseensa Shanee Gumii Abaawoo obbo Mikaa'el Boraniif gaaffii dhiyeessineef deebii qabu.
nuti yaada gama keenya gaafa dura mootummaa kana wajjin walii galle humna hidhate kan keenya waraana bilisummaa oromoo mootummaa kanatti kennine humna nageenya biyya kanaatti akka dabalamuuf walii galteen keenya sun akkamitti akka inni gufate yeroo adda addaatti irra deddeebineerra gamuma mootummaatiin gufate sun ammas taanaan hin dabarre humna hidhate kan fedhe iyyuu yoo jiraate haasa'anii nagaadhaan araara buusuun sababaan danda'amneef nutti mul'atu nuti doktar Abii gaafa aangootti dhufa rakkoo biyya kanaa kan nuti gatteenyee haasofnee nagaadhaan furuu hin dandeenye hin jiru ni goona ni furra jedhanii waadaa seenanii turan. Har'as taanaan rakkoon tokkollee biyya kana keessatti kan haasaadhaan mariidhaan furamuu hin dandeenye kan lola barbaachisu hin jiru jennee amannu nuti. Lolli qawweenii faashinii dulloomaadhaa jedhan ajjeesuuni muhamuudhaa jedhan har'a eessaa ka'ee faashinii haaraa akka inni ta'e har'a eessaa ka'ee ajjeesuuni injifannoo akka inni ta'e tunuuf hin galu miti. Maaliif akka lolatti gaman tunuuf hin galu miti. Waan fedhe rakkoo fedhee nagaadhaan haasaadhaan mariidhaan furuun ni danda'amaa jennee amanna nuti. Sana keessatti immoo qooda keessan kennaa yoo jedhamne qooda keenya kennuudhaaf qophiidha nuti.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu paartii koongiresii federaalistii Oromoo KFO obbo Xuruunaa Gamtaa dhimmi kun furmaata siyaasaa barbaadaa jedhu.
Dhugaa dubbachuudhaaf hundumtuu gara sammuu ofiitti deebi'uutu jira. Itoophiyaan Oromiyaan biyya keenya hunduma keenyaaf iyyuu qaama tokkoo fi biyya taatee nuuf haadha buddeenaa ta'uudhaaf hin dandeessu. Bulchiinsa mootummaa keessatti illee bal'inaan sabni keessatti qooda fudhachuu danda'ama. Keessumaa keessa mootummaan biyya kana bulchu sagalee ummataatiin kan filatame ta'uu irra jira. Sagalee ummataatiin mootummaan filatame hundeeffamee jiraatee jennaan bulchuu yookaan nama reebu qofatu hin ta'in itti gaafatamummaa fudhata. Saba kanaaf yoo dhukkubsate tajaajila dhiyeessuu yoo barumsaaf tajaajila dhiyeessu itti gaafatamummaa qaban furmaata biyya kana keessattis kan ta'u mootummaa sabaan filatame hundeessuudha.
Sababa babal'achuu weerara vaayirasii kooroonaa irraa kan ka'e yeroo ammaa filannoon biyyaalessaa kan hin adeemsifamne ta'u mootummaaf boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisuun isaanii ni yaadatama. Barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Arsii Badhaasoo Kinniisoo sababa rakkoo fi mala furmaataa jedhan akkasitti ibsu.
Sirni amma aangoorra jiru biyyattii gara dimookiraasiitti geessuudhaaf fedhii waan hin qabneef maqaa humnoota hawaasaa jedhu balleessuudhaaf tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaa mul'isaa jira. Kun sagalee yookaan humnoota mootummaa kana morman dadhabsiisuu dadhabsiisuudhaaf tarkaanfii fudhachaa jiru ta'uu isaa hubachuu qabnaa jechuudha. Ergitoota irra tarkaanfii fudhachuun rakkicha hundee irraa tootaalii furuu hin danda'u. Kanaaf rakkicha hundee irraa furuudhaaf mootummaan fedhii yoo kan qabu taate gaaffilee mirgaa fi abbaa biyyummaadhaa uummanni Oromoo kaasa komee fi muufii uummanni kun kaleessa saardaf qabu beeksisuutu furmaata ta'a. inni kun biyyattii gara walitti bu'iinsa hin taanetti gaagama guddaatti geessisaa inni lammaffaa immoo qaamota rakkoota akkanaa raawwatan seeratti dhiyeessu.
Barsiisaan gaazexeessummaa fi kominikeeshinii Yuunivarsiitii Amboo fi barataan barnoota dooktarummaa Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaa Piroofeesara Gargaaraa Dahannoo Ndaalullee rakkoowwan mudataniif sababa kan ta'u hanqina odeeffannoo sirriif qulqulluu ta'edha furmaatas qabaa jedhu.
Yeroo baay'ee tokko namoonni odeeffannoo gaa kennaa jiran qondaalonni mootummaa odeeffannoo gaaf odeeffannoo qulqulluu yeroo itti laannee agarra. Yeroo itti hawaasa keessatti miidhaan adda addaa dhaqqabaa jiru garuu qaamni mootummaan bakka buufatee achi kaawwate sun odeeffannoo yeroo hin laanne odeeffannoo hin malle fakkeenyaaf nama du'ee jiru namni hin duune ka jedhu kan bosonaa ajjeesu kan mootummaa ajjeesu ittiin mudanda'u qaba odeeffannoo qabatamaa yoo laatan mootummaa fayyada jechaa jira biyya kana fayyadama jechaa jira bara odeeffannoon miidiyaa irratti darbu odeeffannoo dhufu goraa gaafa ta'u biyya balleessa saba balleessa saba burjaa jeessa bara keessumaa qondaalonni mootummaa odeeffannoo afaan isaaniitiin bahu sababa miidhaan dhaqqabutu dhaggeeffata yoo ta'e odeeffannoo uummataaf laatan gulaalanii sirri odeeffannoo qulqulluu odeeffannoo gaaga'ama biraa hin uumne odeeffannoo garaa namaa hin ammeessine gara biraatti hin oomne ta'uu danda'uu qaba odeeffannoon gartokkee mootummaas hin fayyadu odeeffannoo qulqulluu odeeffannoo wayitaawaa odeeffannoo haqaa odeeffannoo madaalawaa odeeffannoo sirritti calaqqee adda ba'e qaama tokkorraa osoo hin taane qaama adda addaarraa qaamoleen dhimmi isaa ilaallatu yaadni isaanii achi keessatti calaqqisuu danda'uu qaba. Qaama miidhamaa jiru qaama miidhe qaama hooggansa naannoo sanarra jiru hunda kanarraa yaadii walitti qabamuu danda'uu qaba. Kanarratti hundaa'eeti mootummaan kan karoorsu odeeffannoo sobaa guurrannu yoo ta'e karoorri nuyi baasnu karoora sobaati istiraateejiin diizaayin goonee ittiin rakkoo sana furuuf deemnus karaa sobaa ta'a furmaanni dhufus furmaata waaraan ta'u. Mootummaan rakkoo gama mootummaatti jiru beekuu danda'uu qaba. Rakkoo hawaasa keessa jiru beekuu danda'uu qaba. Rakkoo warra du'ee dhiibbaa hawaasummaa, dhiibbaa sarba mirga namoomaa, uummata daramaa jiru, kan abbaan du'aa jiru, kan haati duutaa jirtu, kan daa'imti waggaa sagalii du'aa jirtu. Kana odeeffannoo qulqullaa'ee yoo dhufe gaagama kanaaf odeeffannoo gaa argate achirra ejjitee karoorsa. Yeroo karoorsu immoo qooda fudhattoonni adda addaa eenyu fa'ii maal gochuu qabu kan jedhu kana Abbaa abbaatti godhee karoora sana keessatti agartee furmaataaf deemama jechuudha. Maaliif odeeffannoo gartokkee irraa kaana yoo ta'e deemee deemee wal balaaleffachuu, wal addeessuu, jirma wal irratti jigsuu ta'a jechuudha.
Hayyootniif hangootni paartii siyaasaa morkattootaa keessaa yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan qaama dhimmichi ilaallatu wajjin miira tasgabbaaf qaamolee hunda hirmaachisuun gadi ta'anii mari'atanii mala furmaataa dha'uun akka barbaachisu yaadachiisanii jiru. Hanguma kun hin taasifamneen ammoo gaagaamni rakkoon kun egeree biyyaa irratti fiduu malus akka jiru akeekkachiisanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.